Thank God for the life of this young man. He almost lost it, but God revives him back. Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. Guys, I agree to now according to on our time, irrespective of the direction on our day. Good morning, good afternoon, good evening. So my people, I salute to now. Hope say una day fine. Today matter when I carry corner about this our brother where we they see the picture for inside this stream. So this brother, it is stay for Swiss na him e dey so recently about last week na this incident happen This brother talk say im dey inside train then this sudan boy come waka come meet am say make im give am beg am for money im tell am say sorry he no get He say the boy come sit down for back of him You know he don even comot mind He say he never reach like ten or five minutes later This boy the only thing wey im just hear say person just dey stab am from back He say no stopping guys When I go see the video of everything and this very guy where we they talk so now musician in B, upcoming musician im they try to come up He stay with e dey for switzerland my people no be smart, you oh. know. when i see this video i shout and this now the incident video now in this man they talk so i go pause i go come back again make una hear wetin dem talk although they use language I go tell now wetin dem talk inside the video. Erik Sudaner ist festgenommen und jetzt startet die Ermittlungen. Ein Mann wird unbestimmt mit einem Messer verletzt. Am Freitagnachmittag ist ein 37-jähriger Mann von einem 32-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen worden. Der Vorfall hat sich in einem Zug ereignet, wo im Bahnhof Wattwil St. Gallen gestanden ist. Das Opfer ist mit unbestimmten Verletzungen mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen worden. Die Hintergründe dieser Tat sind momentan noch nicht klar. Wir gehen davon aus, dass die beiden beteiligten Personen Streit hatten. So, guys, this video we just listened to now, this man just explained Waiting happen how dem take rush this our brother to hospital im tok say na helicopter dem take carry the brother to the nearest hospital wey dey around that place where dem for stop the train e say if no because of that, say this brother e for lost im life and secondly say e don even lost im life already because the picture wey we dey see so na him be dat one wey They dey try to reverse back so in fact eh now God na him still put dis brother wey dey alive today and the man come talk am for the video say he the places where the Sudan man for stab this our Nigeria brother say now. bad places na for stab am e stab person for back of brain stab person for chest hand and leg the bad places na dem talk say this brother just the target and according to this our nigeria brother in talk say he don't know this brother the sudan man before he say he just sit down in home for inside the train na him the man worker come meet and say abeg you fit give me some money he come tell am say he no hold any money he say the guy just walk away quietly sit down for him back Why in the front the guy dey him back So he talk say he never reach like five minutes. Na him he just hear say this guy just get up, they stab am. And the funniest part of it, according to the Nigeria brother, he say he no even give am breathing space at all as e dey stab for leg now, so they hit am for head chest everywhere in fact eh, that sudan man eh, he really wicked because guys if una see the pictures of this incident eh, una go shout i no fit put the ones wey be say e dey raw for here because of say youtube no dey welcome things like that so i just put the ones wey be say e dey clean i i put so i just select them if una see this picture my people eh una go shout and una no go even believe say this brother say say he go survive but we just give god the glory say now god say he go still dey alive and again this lady wey una dey see with her. so if it be say na a friend but it be like say the woman dey very helpful and I saw the brother talk so i just thank god say god go give you healing very fast This na my prayer and wishes for you and again the brother talk say thank god to swiss police say they really take the matter up and also then they do all the necessary investigation concerning the matter e tok say dem give am good treatment you know and dem at ten d to am well for hospital thank god to the good hospitality guys wey dey for europe if na like somewhere like africa dis thing for happen my people eh na another thing dem for dey talk dis guy for no survive am at all but we just give god the glory for the good hospitality wey dey for europe and guys this na another picture wey una dey see una go see where the man for stab this brother. na real bad places the man for stab am how person go just dey so heartless like this? i no understand The thing still dey surprise me say person wey no know you go just walk down to you and just do you like this. and one thing i wan still talk this one na eye opener to we people wey dem dey for europe guys if you dey inside train you dey for bus stop make we dey dey very very vigilant because you fit talk say dis one na my black person e no get anything for mind you never can tell because now everybody don kolo guys everybody don kolo more especially for europe eh you see person dey waka for road because say e wear cloth but mentally some people dem no dey stable i tell you believe you me guys so person need to be dey very very vigilant watch out if you dey anywhere you understand because this man story eh e touch me because when i see all the pictures wey dem send to me guys i just dey shed tears say god innocent innocent man for just lose im life for no for just like that in fact broads god love you so if you know the, if you don't know god before go close to god because now god now save you Not because of say anything god just wants you to live again you know so my people now the bros be this It only gets get well small small but we just pray say make god of healing make e lay the hands and heal you very fast so my people eh the matter eh it gets as be so and again dem come talk and say this brother na na musician you know and some of the video wey be say in they try to do like they eh, sing i put her inside I go see am na eu artist nine in B at least in they try to do one or two things to survive for in life you know may god not allow people where we don't know to cut our life short dis na my prayer for everyone when they watch this video you know so my people, the next picture where they come una go see the back side of this bro how this man take cut time? If they cut the thing anyhow now wow i don't know whether the bros sef Don't work for bushel place before the. i don't know where they cut person like this, you know anyway so well so far my people. i wan say thank you to everyone of una where they come back to watch my video my old and new subscriber i say may god almighty bless and keep all of una for me so my people if you know say you day here for the first time you just dey denge post and you never subscribe to my channel kindly and kindly subscribe to my channel and also as you press the subscription button guys don't forget to also press that bell so that you go get every notification as we upload every video for this channel so my people, i go see you now again for my next video until then, my people, one love god bless